Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Muri iki gitondo kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
ikibazo si uko tuzita amatora cyangwa tutazoyitaba ni ukuraba ingaruka y'ingendo n'imyifato nk'iyi ubumwe bwa afurika bwarabuze aho buhagaze ibihugu byo mu karere byaratanze intererano yabyo y'uko ibintu byogenda Uwo ni Agatongwasa ayoboye urunani amizero y'abarundi avuga ko amatora adashoboka muri iki gihe mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya. Yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramutse neza Thomas, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
waramutse neza fide bwaramutse namwe abateze amatwi ijwi ry'amerika ariko tubanze tubisegureho kubera ko ijwi rya gato rwa saritaje na gato muratubabarira rero kandi mutwihanganire dusabye imbabazi rwose igikombe cy'isi cya karindwi cy'umupira w'amaguru mu cyiciro cy'abagore muri canada imikino y'amajonjora mu matsinda yarangiye mu bihugu bitatu bya afurika mu kanya gashize leta zunze ubumwe za amerika imaze gutsinda nigeria igitego kimwe ku busa ni ubwa kabiri rero nigeria itsinzwe mu majonjora yo mu itsinda ryayo bwa mbere yatsinzwe na australia bibiri ku busa yanganije na suwede bitatu kuri bitatu bityo rero nigeria iratashye ari iya nyuma mu itsinda ryayo n'inota rimwe n'umwenda w'ibitego bitatu cote d'ivoire nayo yatashye yatsinzwe inshuro eshatu mu mikino yose y'ijonjora mu itsinda ryayo ivuyemo nta nota na rimwe ifite itahanye n'ibitego cumi na bitatu by'umwenda ubudage bwatsinze cote d'ivoire ibitego cu- ibitego icumi ku busa Thailand yatsinze cote d'ivoire bitatu kuri bibiri norvege yatsinze cote d'ivoire bitatu kuri kimwe Cameroon rero niyo yonyine izamutse muri kimwe cy'umunani yatsinze imikino ibiri itsindwa rimwe mu itsinda ryayo Cameroon Equateur bitandatu ku busa Ubuyapani Cameroon ibitego bibiri kuri kimwe Cameroon Ubusuwisi ibitego bibiri kuri kimwe Cameroon ni iya kabiri mu itsinda ryayo n'amanota atandatu inyuma y'Ubuyapani bufite amanota icyenda ku icyenda muri kimwe cy'umunani Cameroon izahura n'Ubushinwa ku itariki ya makumyabiri y'uku kwezi ni ukuvuga rero ejo bundi kuwa gatandatu uza itsinzwe izatsindwa muri iki cyiciro izahita itaha mu misiri urukiko rw'ubujurire rwa rayi rwemeje igihano cyo gupfa perezida mohamed morsi yari yakatiwe mu kwezi gushize n'urukiko rwa mbere abandi bantu mirongo cyenda baregwa mu rubanza rumwe nawe nabo bakatiwe kwicwa urukiko rw'abahamije ibyaha byo gutoroka gereza n'ubwicanyi n'ubwicanyi bwo mu myivumbagatano yo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe perezida morosi yahiritswe ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ban ki moon yatangaje ko ibyo bihano bimuhangayikishije cyane ati loni yamaganira kure igihano cy'urupfu mu buryo ubwo ari bwo bwose naho urubanza rwa ntaganda bosco ruzatangira mu mizi yarwo ku itariki ya karindwi y'ukwezi gutaha nk'uko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho icc rubitangaza ntaganda bita terminator yahoze mu mitwe y'inyeshyamba itandukanye mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aregwa ibyaha by'intambara afunze by'agateganyo muri icc irahe kuva mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika Nasser al Waishi umuyobozi mukuru wa akpa al qaida mu kigobe cy'abarabu yivuganywe n'indege y'intambara itagira umuderevu itagira umuderevu drone ya leta zunze ubumwe za amerika muri yemen al qaida niyo ubwayo ibyitangariza usibye kuba umuyobozi w'ishami ryo muri icyo kigobe Nasser al Waishi yari n'umuyobozi wungirije wa al qaida yose yose inyuma y'umukuru w'ikirenga wa al qaida aiman al zawahiri mu itangazo ryayo al qaida ivuga ko uriya rero wayishi yapfanye n'ibyegera bye bibiri kandi ko yamushimbuje uwitwa kasim al rayimi ku buyobozi rero bwa akpa inzego z'umutekano za leta zunze ubumwe za amerika zo ziratangaza ko zigishakisha kumenya neza bidasubirwaho niba koko Nasser al Waishi yarapfuye Amerika yari yaragennye igihembo kigera ku madolari miliyoni icumi ku muntu wese wari gutuma uyu mugabo wategekaga akpa atabwa muri yombi akpa ya nasser al wayishi niyo yavuze ko yayikoze cya gitero cy'ishyano cyahitanye abantu cumi na babiri ku kinyamakuru Charlie Hebdo ipari mu Bufaransa ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa mbere gushize muri siriya abarwanyi b'abakirde baratangaza ko barangije kwigarurira umujyi wose wose uko wakabaye wa tal abiyad wari uri mu maboko ya eta islamique hafi y'umupaka wa turikiya baraye bahazamuye amabendera yabo intambara yo kwirukana eta islamique muri tal abiyad yatangiye mu cyumweru gishize indege z'intambara z'urugaga ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika zabigizemo uruhare rukomeye cyane zifasha abakiride rero kwirukana eta islamique muri tal abiyad abakiride bakoze mu nkokora umutwe wa eta islamique ndabashimiye cyane turasubira mu nshamake
urakoze thomas ku makuru uhejeje kudushyikiriza naho mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere dutangurire mu rwanda aho umugambwe fpr inkotanyi uri ku butegetsi mu rwanda mu mpera z'indwi iheze wasabye ko perezida w'u rwanda paul kagame yoguma ku butegetsi mu mwiherero wamaze iminsi ibiri mu rwego rw'ibiganiro tuzobandanya kubashikiriza mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na frank mwine umuhinga mu mategeko na politike mpuzamakungu bwana frank mwine kuba ishyaka rya fpr ryarasabye perezida kagame kwitegura gukomeza kuyobora u rwanda cyangwa bityo rikaba rigomba gusaba inteko ishinga amategeko ko yahindura itegeko nshinga ku bwanyu mu mategeko na politiki icyifuzo nka kiriya mucyakira muti urakoze etiyene iyo urebye ibibazo bya politike n'amategeko hari aho usanga amategeko akunda kuganzwa cyane politiki ikaba ariyo ikora ariko nta gitangaza kuba ishyaka rya rpf ryasabaga ko perezida kagame yongera akitoza kuko bimaze igihe bamwe mu mashyaka muri iyo shyaka ubona bavuga ko perezida abantu bamukunda n'iki byose ko yagomye kwiyamamaza kongera akaba perezida nyuma ya manda ye iyo ngubu arimo ya kabiri ariko n'amashyaka yandi tubona ashamikiye kuri rpf niyo yabanje kubisaba ngira ngo uzi ko agitorwa ahubwo byarasangiye bati itegeko nshinga ryagomba guhindurwa ngira ngo ni minisitiri wari ushinzwe umutekano ubu ngubu niwe wavugaga ati tureba nta kibazo ko umuntu yagomba gutorwa ko n'ahandi babikora ariko urabutse amategeko arabyemera aho niho ikibazo kiri kuri ayo mategeko ariko nakibaza ku bundi buryo kuba itegeko nshinga ry'u rwanda ririho ubu ryaratowe muri bibiri na gatatu perezida wariho ari we ukiriho ubu bivuze iki kuba mu myaka irenze gato icumi ishyaka rye ryasaba ko itegeko nshinga rihinduka etiyene ibintu biri mu karere muri rusange ubona abategetsi bariho bafite impamvu bashaka kwiyongeza za manda no gukomeza kuyobora iya manda zabo amategeko aba yateganya uravuga uti ese bivuze iki icyo bivuze ni uko mu by'ukuri ni nk'uko burya etiyene ubu ngubu aho bigeze ni nk'aho umugore yaba atwite akajya muri sikaneri bakamubwira ko umugore azabyara umuhungu cyangwa umukobwa ariko kuri abandi bakavuga bati mirongo icyenda ku ijana mirongo icyenda n'icyenda ku ijana sikaneri ishobora kwibeshya politike aho igeze mu rwanda ni ukuvuga ko perezida kagame ishyaka rye rishaka ko asubiramo kuyobora igihugu abaturage bati urumva bagakoresha abaturage bati abaturage baramushaka uretse ko nabonye ko na perezida yavuze ati abaturage bamwe barabahatira gushyigikira no kwandika kugira ngo bavuge ko perezida bamukunda n'iki byose ariko ikibazo aho giteye etiyeni ni ukuntu nyuma y'amatora uko bigenda urabona hari abantu mu rwanda ubwabo bacecetse badashaka ko perezida yongera kwitoza abo ngabo rero ijwi ryabo ni ritoya cyane ariko hari abandi bari hanze abo bantu bari hanze ni benshi cyane ngira ngo rpf itagomba no kwirengagiza ariko bwana frank mwine imbere mu gihugu naho barimo twavuga nk'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bwana frank habineza twavuga umuyobozi w'ishyaka rya ps imberakuri metre bernard ntaganda birumvikana nta mubare wabo uzwi ariko hari n'abanyarwanda bandi batasinye batashyize umukono ku nyandiko zagejejwe mu nteko ishinga amategeko bashobora kuba batemera ko itegeko nshinga ryahindurwa iyo urebye urabaza ura- ura- ura- frank habineza na ntaganda ndeba nka ntaganda afite uruhe rubuga rwo kugaragaza ibitekerezo bye ngira ngo yagiye gukoresha ejo bundi niko nakurikiranaga amakuru avuga ko yagiye gukoresha na sare iyo sare barayimwima kuvuga ngo ku buryo ikiganiro gikoreshereje iwe mu rugo ikindi bernard ntaganda ishyaka rye ryacitsemo ibice ni ukuvuga ko igice cye gikenewe icyo ni ikiba- ni ikindi kibazo uravuga uti rero frank habineza frank habineza imvugo ye ari muri forumu ariko n'imvugo ye iyo yumva ntabwo imvugo yo ifite puresha ishobora guhindura abantu baravuga ati nagiye nagiye mu rukiko nitugera mu rukiko tugasanga aba- urukiko ruzemeza tuzabyemeza yesi mu rukiko nibyo ariko urumva wambaza guti se ibyabaye mu burundi kuko no mu burundi urukiko rwarabyemeye ariko abaturage baravuze kuko izi izi izi nkiko zi- z'ibi bihugu etiyeni nta hantu zishobora guhindura ku bitekerezo byafashwe na na na na leta Bira- biragoye cyane urabibonye no muri senegal urabibonye no muri muri kenya no mu rwanda rero biratangaje ko ushobora gusanga ko urukiko rushobora kuvuga ko guhindura itegeko nshinga binyuranyije n'amategeko icyo kibazo nkibajije ku bundi buryo isomo mubona abanyarwanda abaturage ubwabo n'abayobozi bigira ku bibera mu burundi muri iki gihe ni irihe mwatubwira muri rusange yewe ikintu kiri kintangaza etiyene ni uko muri politike nta masomo abantu bigamo nta masomo kuko iyo urebye ukuntu abantu bavuga bati impunzi nyinshi cyane zivuye mu burundi ziza mu rwanda kubera ko abantu bigaragambya kubera nkuru nziza ariko nkuru nziza ntabwo yanzwe n'abarundi bose hari abantu badashaka nkuru nziza yesi birumvikana ariko hari n'abashaka nkuru nziza icyo rero ikibazo cyavuga ngo isomo abantu bagomba kwigamo ni irihe ni uko nta muntu kamara mu ishyaka nta muntu kamara mu gihugu ni ukuvuga ko abanyarwanda bagombye kumva ko ku bwiza bw'igihugu ku bwiza bwa rpf ku bwiza na perezida ahubwo ku bwiza bwa perezida kagame burya yagombye kuvuga ati mu by'ukuri ubu ni igihe cy'uko umuntu yashyiraho undi muntu ishyaka rigashakwa n'umuyobozi kugira ngo ibiri mu kuba mu burundi bitazaba mu rwanda kuko no mu rwanda abo ngabo tuvuze batamushyigikiye ntawe uzi ko bazajya mu muhanda cyangwa uburyo bazakoresha niba koko ishyaka rimaze kubyemeza cyangwa n'urukiko ejo bundi tuzumva ko urukiko rwo rwavuze ko gushinga itegeko nshinga bitanyurije n'amategeko radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve mu rwanda tuze mu burundi aho agaton rwasa ayoboye urunani amizero y'abarundi avuga ko amatora ko adashoboka ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda nk'uko leta na seni babitegekanya mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yasabye ahubwo ko inzego zihari zopfuma zongerezwa ikiringo hako amatora aba hakiriho ingorane zihari ubu ni inkuru ya tabita mukamusoni mu kiganiro n'abamenyeshamakuru agatongwasa yavuze ko leta y'u Burundi ibandanya yica amatwi ku ngingo zose isabwa n'amakungu ikibazo si uko tuzitaba amatora cyangwa tutazoyitaba ni ukuraba ingaruka y'ingendo n'inyifato nk'iyi ubumwe bwa afurika bwarabuze aho buhagaze ibihugu byo mu karere byaratanze intererano yabyo y'uko ibintu byogenda mugabo urabona yuko umukuru w'igihugu petero nkuru nziza n'abo bari kumwe badashaka kumva ikintu na kimwe cyiza kinyuranije n'ibyifuzo byabo cyane cyane icyo kintu cyiza kinyuranije n'ikiringo kigira gatatu inkuru nziza arondera cyane bose mugabo icyo kiringo nawe nyine woza kuraba sinzi icyo twona gitegamwo no mu gihe yoramuka kironse uwo munyepolitike ahanganye na perezida nkurunziza mu kibanza c'umukuru w'igihugu avuga ko intwaro ahubwo kugira amatora meza ashoboke inzego zihari ubu zopfuma zongererezwa ikiringo none ubu u- ugira ngo abantu bicaye nk'uko karorero bakumvikana yuko barabye ibihari ibyo bibazo by'ibi by'ibigwanisho n'ibindi bikaboneka yuko kumbure byobanza gukorerwa akazi nk'ukwezi kumwe cyangwa ukwezi n'inusu noneho abantu bakumvikana bati reka basi inzego zihari tuzongere ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri hari icyo byokwica ugira ngo uwabaye mwiza mu myaka itanu yoca aba mubi muri uko kwezi woba wongeye nk'uko uwumaze imyaka cumi atwara nabi mwongeye imyaka u- ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri waramwihanganiye iyo myaka yose n'ibyo wo kwigora ukamwihanganira mugabo ibyo byose ni ibintu byobwirwa habaye inama nu- n'ingingo agatongwasa aremeza ko gushika ubu be nabo basangiye urugamba badashobora kuja mu myamamazo y'amatora na cane cane kubera imvo z'umutekano igihe cy'i- cy'imyiyamamazo ntimuzi uko bohe bihora bigenda mugabo uyu munsi kubera atamutekano jewe sinokubesha ngo nova ngango ngiye kugirisha mitingi ndayigirishe mu gihugu mu- udashobora gutandukanya umupolisi n'imbonerakure udashobora gutandukanya uwujejwe umutekano n'imbonerakure bambara kimwe bagatwara ibigwanisho cyo kimwe aho i- i- abapolisi ba- biha kurasa abantu nk'aho umenga igihugu kiri mu ntambara byose bika- bigafatwa ko ari ibisanzwe aho hantu we numva ko hagoye hanyuma amaradiyo yaraturiwe ntawe ukimenya ibiba mu gihugu ayo matora twojamwo ibyo bitahari n'amatora asa gute ayo matora twojamwo atabarorezi mvamakungu bahari n'amatora yitwa ngo iki mu mugambwe sendedefudede bo bararahira bakarengwa ko itariki y'amatora idashobora guhinduka kandi ngo ntibashobora kuyiharirako joseph ntakarutimana ni icegera c'urongoye umugambwe sendedefudede ku rwego rw'igihugu aya matora twagiye twigiza inyuma twigiza inyuma kugira ngo abatashaka kuyazamwo nabo babure uruvugiro yuko azoguma atazorengana mu matariki yashinzwe n'ibwirizwa nshingiro hamwe n'urya mugwi ujejwe amatora iwacu nico gihambaye ibindi byose turashobora kubivugana turashobora kubiganira n'abanyepolitike ariko ico ni ikintu kitarengwa kuko turabimwe tubivuga kuva kera yuko icifuzo camwe bamwe mu banyepolitike kwari uko to- gukora ivyo bashobora kose kugira aya matora ntabe ivyo biruko mu gihe icegeranyo cy'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa afurika kivuga ko ikirangamisi c'amatora gitegerezwa kumvikanwako n'impande zose ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu kuri iyi nkuru yerekeye uburundi hari grenade yatewe ku ishure ritoya rya leta ryo mu kinanira cya gatatu mu kibuga c'umupira wa basketball cyariko gikinirwamwo n'abana bagera kuri cumi na batanu umwe muri abo bana akaba yarakomeretse cyane icegera c'umukuru w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga ko amatohoza yatanguye kugira bamenye abateye iyo grenade cyo kimwe n'abamaze iminsi bazitera mu makartier atandukanye y'igisagara cya Bujumbura Ni inkuru twateguriwe na Diane Ninine hazwe iyo grenade yatewe igihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu mu kibuga cya basketball cyariko gikinirwamo abana bagera kuri cumi na batanu umwe mu basanzwe bararira ishuri ritonya rya leta riherereye mu kinanira ya gatatu aratubwira uko byagenze jewe nari nicaye munsi ya esikariye nuguruye iradiyo ndiko ndavuza iradiyo hama mu kanya n'akanya nza numva nya grenade iraturitse ituritse abajene bari aho haruguru baca baravuza amafirimbi bavugije amafirimbi baca basanga una nawe yamaze kwiruka yagiye hama haca haza abapolisi bararaba ati none ntawe mwafashe atoya ntawe twafashe uyo yabaye inkozi y'ikibi yagomwa aho abo bana bariko barakinira umupira asohoye hajya hepfo kwibarabara yaciye yurira imoto caragenda bamwe mu baba hagufi y'iryo shuri ryatewe ko grenade bavuga ko hari umuntu biketse imbere y'uko ihategwa naje ntashe muhira ndabona umuntu tasanzwe azwi ngaha muri kariti ahagaze impande ya korotire y'ishuri hanyuma ndagenda muhira maze akanya gatoya ni muhira nza numva grenade yaturitse nca ndasohoka je namubonye ndabaza umwana twari kumwe ntuwo muntu amuzi ateka ntabwo nzi ngaha muri kariti nibwo naje nabonye ko atari umuntu maze kubona kuko mbaye ngaha muri kariti imyaka myinshi ni umuntu mu maso mura- mwitegereje ubona ko atatekanye cane vyoba ari ubukozi bw'ikibi canke yayiteye nka kumwe bari bamaze iminsi bazitera mu bibuga atana kimwe kirimo oya je nibaza ko ya- ari umukriminere agombye kwica abantu kuko ntibaza gutera mu kibuga abana bariko barakiniramo n'abandi bicaye bariko bararorera mu gipolisi bamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira ngo bamenye abamaze iminsi batera ayo magrenade pierre nkurikiye icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u burundi amatohoza nababwiye ko yamaze gutangura atarahera ariko dufata ko ari ubukozi bw'ikibi busanzwe ingingo zarafashwe nyinshi mbere zaranashizwe no mu ngiro ni nazo zatumye umutekano ugaruka aho ariko urahungabanywa izindi nazo zirakomeza zif zifatwa na cyane cyane ingingo zo gukingira ibibanza bihuriramwo abantu benshi ni ukuvuga nk'aha ku masoko ku masengero uburundi nabwo nyine murazi ko bu- buri mu bihugu eh, hari imigwi y'iterabwoba yavuze yuko ishobora gutera ibyo rero inzego z'umutekano zama zikanuye kugira ngo zikingire abanyagihugu n'ivyabo murazi yuko ibikorwa by'iterabwoba kenshi bikunda kubera ahantu haba hahurira abantu benshi hari uwo kwibaza ko biba bifitaniye isano n'iyo migwi y'iterabwoba ko iki canke kiriya kiba gifitaniye isano n'iki canke na kiriya ivyo biraheza bikamenyekana inyuma y'amatohoza iyo grenade yatewe ku ishuri ritoya rya leta ryo mu kinanira ya gatatu itewe inyuma y'indi yarayitewe mu miduga yunguruza abantu irarahitwa kuri palais des arts ariko imana yarakinze ntawe yahitanye canke ngo ikomeretse kiretse imodoka imwe yo mu bwoko bwa iyase yononekaye i bujumbura diane ninahazwe ku bw'iju rya amerika
Oh yeah. My name is Roberto. True for real. Ray signature. Oh yeah. Pasta B, Africa, here we go.
muberawe ese wiri ute ese ubibona ute nje nawe tugumanye tukarambana tukabyarana tugasazana tukitana sheri shushu nkunda uko uteye nkunda uko ugenda ayiwe ah. ntibazi uburyo washajije bakunda kera niwe rukundo rwanjye Mm, niwe buzima bwanjye Oh, niwe rukundo rwanjye mama man, niwe buzima bwanjye Eh, my baby, my sweet potato ah, my baby mo my sweet banana The way you touch me na tongo, the way you talk to me tongo, the way you love me make me feel the way you feel for me tongo. Ukwagala na tongo, maika tonto, masingira tonto, mai mutoto. Masingira kalino, singira kalino, singira kaline pangu. Masingira balino, singira balino, singira baline simbi. Ugwasinga, ugwasinga.
ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
abo bose bakoze ibyaha bazohanwa n'ubutungane ibyo nibyo biri ko biraba muri sentare mpanabyaha mpuzamakungu y'igihugu cyahoze cyitwa yugoslavia na sentare ijejwe guhana abagirizweho nyabwoko mu rwanda bikaba bivugwa na david pressman aserukira leta ya amerika muri oni akaba ari n'umuhinga mu bya politike leta ya amerika irashikiye akigoro ka sentare ya yugoslavia mu guheraheza imanza zose z'abagirizwa kuba barakoze ibyaha by'agahomerabunwa no guhana abo bose babikoze kurangiza guca izo manza kizoba ari igikorwa gihambaye mu gihe amakungu agiye kwibuka muri uyu mwaka imyaka mirongo ibiri izo birangiye habaye ubwicanyi muri seburenica bukaba ari bwo bwicanyi bukabije bwakozwe mu mugabane wa buraya kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yose ako kigoro gakwiye gukorwa ku buryo abagirizwa ibyaha byabaye muri yugoslavia bashika ijana na mirongo itandatu n'umwe n'abo bose bakoze ibyaha haba muri serbia croasi na bosnia bashigwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu amakungu yose agasabwa gukoresha uburyo bwose haba mu bijyanye n'ubutungane ibijyanye n'amafaranga ndetse n'uburyo bwa politike bushoboka ngo icyo gikorwa kigende neza ku byerekeye u rwanda leta ya amerika ivuga ko irajwe ishinga n'uko abantu icyenda basigaye batarafatwa ibyabo byonyaruka ikaba yaratekanije ubushimwe burenga miliyoni zitanu z'amadolari y'abanyamerika ko bazotanga amakuru yose ashobora gufasha gufata abo bantu batatu muri bo bagirizwa kuba baragize uruhara muri jenoside abo nabo ni felicien kabuga yagirizwa gutanga uburyo bw'amafaranga muri icyo gikorwa kigayitse augustin bizimana yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi yagirizwa kuba ku mutwe w'icyo gikorwa na prote mpiranya yari arongoye inteko zakingira perezida aregwa gutuma urutoke ku bicwa muri icyo gihe cya jenoside david pressman abandanya avuga ko izo sentare uko ari zibiri ya yugoslavia n'iy'u rwanda zatunganirije abasize ubuzima muri ubwo bwicanyi zakoze ibishimishije muri kahise k'isi kandi ko abo bose ibyo byakoze ko bazotunganirizwa
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri iyi saha amara imbere yaho reka mugenzi wacu tomasi kamirinda twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru tomasi
ndagushimiye fide igikombe cy'isi cya karindwi cy'umupira w'amaguru mu cyiciro cy'abagore muri canada mu bihugu bitatu bya afurika nigeria na cote d'ivoire bavuyemo cameroon niyo yonyine isigayemo ni iya kabiri mu itsinda ryayo n'amanota atandatu inyuma y'ubuyapani bufite amanota icyenda ku icyenda muri kimwe cy'umunani cameroon izahura n'ubushinwa ejo bundi kuwa gatandatu kuri makumyabiri y'uku kwezi itsinzwe guhera rero muri iki kimwe cy'umunani ihita itaha mu misiri urukiko rw'ubujurire rwaraye rwemeje igihano cyo gupfa perezida mohamed morsi yari yarakatiwe mu kwezi gushize n'urukiko rwa mbere abandi bantu mirongo cyenda baregwa mu rubanza rumwe nabo nawe bakatiwe kwicwa urukiko rwabahamije ibyaha byo gutoroka gereza n'ubwicanyi bwo mu myivumbagatanyo yo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe perezida morsi yahiritswe ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu naho urubanza rwa generali ntaganda bosco ruzatangira mu mizi yarwo ku itariki ya karindwi y'ukwezi gutaha kwa karindwi nk'uko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho icc rubitangaza ntaganda bita terminator yahoze mu mitwe y'inyeshyamba itandukanye mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mbere yo kwinjizwa mu gisirikare cya leta nyuma arongera gisohokamo aregwa ibyaha by'intambara afunze by'agateganyo muri icc irahe mu buholandi kuva mu kwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na cumi na gatatu naser al waishi umuyobozi mukuru wa akpa al qaida mu kigobe cy'abarabu yivuganywe n'indege y'intambara itagira umuderevu drone ya leta zunze ubumwe za amerika muri yemen al qaida niyo ubwayo ibitangaza ivuga ko uwo mugabo yapfanye n'ibyegera bye bibiri kandi ko yashimbujwe uwitwa kasim al rahimi ku buyobozi rero bwa al qaida mu kigobe cy'abarabu cyangwa se akupa mu magambo ahinnye usibye kuba umuyobozi w'ishami ryo muri icyo kigobe naser al washi yari n'umuyobozi wungirije wa al qaida yose yose inyuma y'umukuru w'ikirenga wa al qaida aman al zawahiri inzego z'umutekano za leta zunze ubumwe za amerika zo zitangaza ko zigishakisha kumenya neza bidasubirwaho niba koko na ser al waishi yarapfuye amerika yari yaragennye igihembo kigera ku madolari miliyoni icumi ku muntu wese wari gutuma na ser al waishi atabwa muri yombi ndabashimiye cyane rero ngaho mugire umunsi mwiza
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ibi ni ibijwi by'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda hano i washington dc kuri mikoro muri kumwe na alphonse ndayikengurukiye mu biganiro muri isanga cuno munsi tuganira ku kibazo cy'urwaruka ingorane zadutse mu burundi zarateye ibibazo byinshi mu banyagihugu n'urwaruka rurimo kuri uno mugoroba dusaba abatumire babiri bazi neza ibibazo by'urwaruka nawe ni porofesori ndayisaba joseph mwiriwe neza
murakomeye
turaba turaba buke buke uwundi mutumire dufise uno munsi n'umushinga ntahe francois francois mwiriwe neza ndagize mwiriwe Eh, nagira rero tufashanye guca ijya- ijya no- ni- hirya no hino eh, ikibazo c'urwaruka nagira mbere ikibazo ca mbere ndagitumbereze eh, ku mwigisha ndayisaba mbega eh, mwigisha uyu munsi uwo gusaba ati suzuma urwaruka urwaruka dufise uno munsi woheza uku- uku- uku- ukaruha igipimo ikihe Eh, nitwa ndayisaba joseph ndi umwigisha muri kaminuza y'u burundi mu gisata cerekeye inyifato n'ubuhinga bwo kwigisha Eh, nkaba kandi njejwe ngaha muri icyo kigo burundi nyene igisata cigisha eh, i- eh, agateka ka zina muntu be no ku- gutandukanya abantu ba- ba- ba- batumvikana ibyo bita mu gifaransa resolution pacifique de conflit
bandanya bandanya rero ubu wo gutuma ati hanyuma rero ikibazo mbajije n'ikibazo kinagoye cyane kuko eh, muri iyi minsi aba- abakiri bato abari mu ishuri mbere n'abatari mu ishuri bafite ingorane zikomeye Eh, ngira ngo ibya mbere byo byo muhejeje kubyumva eh, abana bagwa mu mporero ba- ba- bategwa bigwani bategwa amagerenade ego ariko rero hakaba n'ibindi bikomeye byerekeye ko eh, ibi- ibiturimo by'intureka bituma aba banyeshuri eh, batakaza umwanya munini cyane mu byerekeye kugabanya. Eh, umuntu araraba ingene abanyeshuri baje barabisikanya uko umwaka uheze uko umwaka uheze ibi by'iwacu rero na, na cane cane uhereye nk'ababa mu mashuri yisumbuye mu mashuri biba bitugora cane gu- gu- gusonera ibihe vy'ivyigwa Iki- ikigira kabiri ni uko ibi biriko biraba bituma eh, abana badashobora ku- kugira umutima u- u- uri hamwe ngo bashobore kwiga iyo byigwa babyihambirire ko n'abo batoba baja mu- bari mu- baja mu ishuri kugira ngo barabe ico baba barakora kugira ngo bashobore guteza inge- imbere ubwo bwo- ubwo bwenge bwabo ni ibintu rero nuko naho ibi bintu bizohera kugira umuntu azose bituma bihambirira kuri ibyo byigwa ni ibintu bizofata umwanya utari muto Iki- ikigira gatatu noshikiriza ni uko eh, hariho ahantu dukunda kwihendera cyane cyane eh, n'abategetsi b'ubu ni uko aba bana b'ubu ni abana ba- ba- bari ba- ba- babaho ntibabaho nk'uko twabayeho twebwe ibibarera si cyo kimwe n'ibyo twa- twa- twabayemo twebwe ni abana ba- ba- ba- mwokwita mu gifaransa ba facebook eh, ba- bari ku- eh, bajanye n'ubuhinga bwa none tugezemo bya bibunga bwa none bama bumva ibintu byerekeye agateka kazina muntu ibintu byerekeye bya demokarasi hariho ibintu rero aba bana ba- ba- bacaruka badashobora kwemera twebwe twashobora ku- nku- nkumbure kwemera kubera ko twagira tuti byavuzwe n'umutegetsi byavuzwe n'umuntu a- aturusha uh, akuze ubu rero abana hari- barabaye ibintu bivuga mu gihugu politiki yarabingiyemo cyane aho rimwe na rimwe aba abantu baba bakoresha batangaza ko n'abana batembera barazi mugabo no kumenya yuko bafite ibyiringiro bidasa na gatoya n'ibyo ama- imi- aba- twebwe iyi myaka tumaze kuko baregwa mu ntumbero nshasha mbere si niyo bakura no mu ishuri bashaka ni niyo bakura mu byo bumva ibyo Eh.
babona, ibyo bayaga n'abandi ego hakaba n'abandi bana rero benshi cyane ba- bari hanze bari muri ibyo bihugu by'i buraya Eme- bama bariko bara- baravugana n'aba bandi urumva rero eh, hanya- hanyuma rero cya nyuma ni uko ingaruka mbi za- zaba ba- z'ibiri ko biraba na karabo urabona aba bana bahora biga ntibaronka akazi kuronka akazi ni ni- ni- ni- ni umuzi w'ibuye Eh, kiguma gitera inyuma mu bintu by'iterambere urumva byose bihetse bikagwa kuri abo kuri abo bana nibo bagwa mu mporero cyane cyane kuko abakuze bo basa n'abagize ubuzima bwabo birabagora ariko mugabo abo ba- bakiriko bararondera ubuzima nibo bagi- bafite ingorane kurusha cyane rwose ego tura turangira turaheza tugaruke kuri ico kibazo ico icoko kugira ngo wogwaruka turabe ko hari ico go- govamwe ariko nagira nagira ntandukire kuri François Ntahurwamiye François Ntahurwamiye wewe uri ujejwe mm, imuhari ura- urafise ico ujejwe mu mahari Xavier kandi no muhari usanzwe uhuriramo urwaruka ru- ru- ru- rwinshi cane ivyo professeur Ndayisaba avuze u- u- u- uhora ubibona mu- muri urwo rwaruka mujejwe
ego ubwa mbere nagomba menyeshe abari baratwumviriza ko nitwa francois ntawubamiye nkaba ndi mu muhari w'urwaruka wegamiye ekereziya katolika nkaba njejwe urwaruka kuvuga ubukerebutsi muri uwo muhari nk'uko babivuze w'abasaveri ego ku kijyanye rero n'ibyo nyakubahwa ahejeje gushyikiriza ubwa mbere twamenyesha yuko urwaruka rwacu uyu munsi aho rugeze urabona yuko ari ahantu hagoye kubera ibihe bya politike turimo
Iki- ikibazo nabajije hamwe- ivyo biraboneka biraboneka muri ubwo rwaruka mujejwe umere nk'usongora yego biraboneka biraboneka cyane kuko urwaruka kenshi usanga ari rumwe ni bamwe no kwita poromosiyo de la crise novuga ni nk'umwana yavutse mirongo icyenda na gatatu abona ibyagiye biraca muri kino gihugu uyu munsi urabona ko imbere yiwe abona yuko atari heza nicyo gituma rero nagomba kuvuga nti nk'abarundi tworeka gufinira ahasikiye kuko ubuzima ari akatihabwa iyo umwana ariko arakura abona ibiba atari byiza birumvikana yuko no muri kazoza kiwe ubuzima budaheza ngo bugende neza
Eh, nagira ngo nibutse abariko baradukwirikira ko bashobora kuduhamagara kuri ya nimero ya whatsapp ku majana abiri na kabiri amajana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icenda n'icenda na mirongo itatu na rimwe amajana abiri na kabiri amajana ane na mirongo ine na ki- na rimwe ama- mirongo icenda n'icenda mirongo itatu na rimwe canke bakatwandikira ku majana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo indwi na gatanu mirongo itanu na gatanu gatandatu zero zero zero I- izo nizo nimero bashobora kuduhamagarako
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushyira isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushyika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
nagira ngo eh, ngaruke ku- kuri professeur ndayisaba mbega a- a- abana bubu tu- tu- tu- reka du- du- tugerageze ku- gufata urugero dufate nk'umwana yavutse muri mirongo icenda Ah, dufate nk'umwana yavutse muri mirongo icenda uyu munsi afite imyaka mirongo ibiri n'itanu N- ni umwana ageze mu Eh.
bigero ageze mu bigero ah, ari uheze amashuri yarayahejeje n'uta- n'utagiye mu mashuri ah, arakomeye arakuze arashobora gukora ibi- ah, ubu- ibindi bikorwa mbega i- i- urugero uwo mwana yakuranye n'uruhe referanse urugero yoba yarakuranye icyo yakuze abona yokwisunga agira ati jewe iki nico nshima nico nzo- nzokwemera ingaruka mbi ni izihe iyo umuntu atagira i- ico yakuze abona yisunga
aho rero niho hari ikibazo gikomeye rero urumva aba bana aba bariko eh, turiko turavuga ubu bafite imyaka mirongo cumi n'itanu mirongo ibiri mirongo ibiri n'itanu bo ntibaba bakiri abana abafite babayeho muri ibi bintu bi- bikomeye tu- tu- tumazemo imyaka bya- byo- byo ku- eh, by'aba- by'ubwicanyi eh, twararonse agahengwe eh, hafi imyaka ishika nka cumi ariko mu- mu- mu- muri rusangi babaye muri eh, muri ibi byere- byabaye inyuma y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu murazi ko habaye ubwicanyi bwinshi ibintu byinshi bigasambuka none ubu naho hataye nk'ibi Hama i- iki- ikiringiro gikomeye ni uko iyo habaye ibintu mwene ibi ibico bita mu gifaransa crise de violence ikintu cya mbere gitituka cyane kandi cerekeye aba bakiri bato ni inyi- ni ivyerekeye inyifato ibyerekeye inyifato im- imibano hagati y'abantu ni- n'ivyerekeye kubahiriza amateka n'amategeko Na- nagira ndagira nagira ndagira- nagira ndaguciyemo gatoyi professeur nagira ndaguciyemo uh, mfate umu- eh.
umunywanyi guhigana nica abanywanyi Pascal turi kumwe yego uh, nagira waze kibazo Pascal usongore umunota umwe eh, nagomba guterera mugabo yego terera cyane turakunda intererano yego nagomba kugaya indaseni kugene iguma yifata mu biko- ivuga yuko amatora ashobora kugenda neza kandi Oya, oya.
ubona hariho bamwe umbabarire pasiko umbabarire cyane yego umbabarire cyane uyu munsi turiko turavuga iby'urwaruka niba ufise ikibazo c'urwaruka ukibazo utagifise reka tusabe professeur ndayisaba abandanye eh, ku kibazo nari ndamubajije ca c'urugero ca reference nico twariko turavuga Uh, urakoze Pascal yego
professeur ndayisaba Kuko turacari i- kumwe ikintu ca mbere muri ivyo vyerekeye izi ndureka turimwo n'izo babayemwo inyuma y'igihumbi kimwe amajana ijana na mirongo icenda na gatatu n'ibi vyerekeye gutituka kw'inyifato gutituka kw'iyubahirizwa ry'amategeko na- na- n'amateka urumva aba bana reka ibi byo dukora n'ibyo tuvuga bara- barabibona baratwumviriza twama turiko turababwira mu ishuri mwa bana ni Ari- ariko ariko professeur ndayisaba nuko tuvuga ibyo kwicana gusa ariko hari n'ibindi byabaye nka urabona nku- nka twebwe umwana yarabira ku ku- ku mwarimu kumwigisha ugasanga na mwebwe abigisha kumbure wewe nturimwo mugabo hariho abandi babi- ba- babikora ku mvu zitandukanye ugasanga um- umwigisha wahora ubona Nibyo ndiko ndakubwira se eh Eh, nivyo ndiko ndakubwira iyo habaye intureka mwe n'izi rero byo byose bica bitituka eh Eh, kuko ni- nivyo nka- nkaba yabigisha na- n'aba- n'ababyeyi n'abantu hariyo hariyo amakosa bakora kuko mu bisanzwe iyo umuntu ariko ararera umwana akoresha ubuhinga butatu hariho ibyo amubwira arinda kubahiriza hakaba akarero aramuha yego hakaba n'ingene amu- amushimira yakoze byiza cyangwa akamu- akamuha n'ayakoze nabi yego ubu rero aba bana barabigwa baraba- ba- barabumvira baratwumviriza ingene ingene tubesha ingene tu- tu- tu- tukoresha amayeri ingene tu eh, nu- n'ubu bwicanyi bwose gupfunga aba bana kandi baba ari bagenzi babo ibyo byose biratuma bibaza ibibazo mbega iyi- iyi iyi si turiko ni ni bwoko ki eh, nag- hanyuma rero icyo tutokwibagira ni uko eh, nabyo nyine nkumbure ntibifise ingaruka mbi gusa twizere yuko nabyo nyine biri mu biriko birabarera bariko barabona yuko mu buzima iyo hari iki ibintu utubahirije iyo muri ko mura- murabana n'abandi mu migenderanire muri ko mu- mugiranira n'abandi iyo utubahirije i- i- inama n'ingingo mwagiye ntubahirize amateka n'amategeko ingaruka mbi zirinda gushika ngira ngo nico cigwa ngira ngo turaheza tukigarukeko yego abo bana twogira imana bakaba bariko baragikura muri ibi biriko biraba Eh, nagira ngo nibutse abariko baradukwirikira ko bakwirikira radiyo ijwi rya amerika kandi ko aboshaka kutwandikira kuri whatsapp bo twandikira ku majana abiri na kabiri amajana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icenda n'icenda mirongo itatu na rimwe nagira ngaruke rero ku mushinga ntahe eh, francois eh, ajejwe urwaruka rw'azaveri mu burundi Eh, mbega mushinga ntahe François mwebwe mu- muri uyo muhariko kera mwigisha urukundo kandi ko kumimi hari katolika kenshi usanga urukundo ari rwaza imbere ubwo rukundo muracarubona mugwaruka mujejwe yego nagomba nse nk'ugosora gato eh jewe sinjejwe umuhari mugabo ndi umwe ajejwe igisata c'ugwaruka ego Nukuvuga animateur national ajo aha hanyuma rero uvuze uti ko kera si kera gusa kuko n'ubu N'uyu munsi mwigisha Icampa kiranga urukundo.
umusaveri eh icyama kiranga umusaveri ni urukundo yego iminsi yose Mm.
kandi rero urwo rukundo turutahura ko ari urukundo ukunda abantu n'urukundo ukunda imana urwo rukundo rero tuvoma muri yezu kirisitu nibwo tugerageza kugendera mu mibano yacu n'aho dukorera hose duracaboneka uyu munsi ko ari cyo kibazo nabajije ga François ego novuga yuko uyu munsi rukiboneka Mm.
kuko turabye nsubiye inyuma ku cyiyumviro cya mugenzi wanjye profesor yaheze kuvuga eh urabona ko uyu munsi nk'icyigwa twari twagize novuga ni inyigisho twari twateguriye urwaruka mu gihugu cyose yego twaragarutse cyane ku bintu bikuru bikuru byatumye igihugu kigwa mu kaga ubwo rwaruka nyine waravuze yuko hariho ikintu cya mbere akarenganyo n'agacinyitsi Ah.
ubukunzi bw'inda no kutubaha amabwirizwa y'imana y'ukuri eh nagira aha nagira rero niho nagomba gushimikira nagira nda- nagira ndagusaba uze uze uze uraza kugaruka hanyuma ariko reka dufate umutumire Lieve Lieve turi kumwe Lieve Lieve ngiraga telefone karamugoye bandanya François duhuga ku ijambo ego nani navuga nti rero nshimikira aha kutubaha imana n'amabwirizwa yayo by'ukuri nibyo biriko biratuma urwo rukundo rugabanuka mu bantu tuvuge rero ko ko no mu ko- ko ko gwagabanutse mu bo mujejwe ubona ko gwagabanutse icyo kiribonekeza kuko ku bijyanye n'igihe igihugu kigezemwo yego erega ntiwibagire ko izija guhona zihera mu ruhongore ni umugani w'ikirundi nivyo kanatsinda eh, wiba uhetse ukaba uriko wigisha uri mu mugongo Mm.
iyo twe rero abantu bari hejuru mu myaka ibintu turiko turakora twitwara rujya rwaruka ruraheza rukabirabira ko ugaca usanga harabaye ibintu by'itituka ry'urukundo muri bo Mm.
kuko babura eh, icyo novuga aho bishimikiza eh ukuri Eh, i- i- i- ibimenyetso bibereka ni ibihe ga ga François I- ibimenyetso mubona muvuga muti twebwe turabona ko mugwaruka tujejwe hariho ikintu cahindutse cariho kera eh, ca- ca- ca- ca- ca- ugwaruka gwa- gwashingira ko mu- mu kwerekana urukundo mu kwerekana ko ruri kumwe ariko ikintu ca- ubona catitutse n'igiki ibimenyetso bibereka n'ibiki icyo novuga icyo novuga ubwa mbere ni ukutababarana ego
aho usanga nk'umuntu yakubiswe agasigwa ku ibarabara Eh.
akabura ikimutabara Ah, aho hambere hahise urazi ko umuntu yagirwa n'uwundi icyo rero novuga ko ari ikintu kiboneka kimaze gutituka mu rwaruka eh, turafise tu- François tura- turafise umutu- umu- umu- umuntu atwakuye reka reka uragaruka gatoyi twagira dusabe uwo yakuye mwiriwe neza Ah, uwakuye ngira Renova mwiriwe mwiriwe neza Ah, nagira wazi ikibazo Renova dutuka ku ijambo Yego, nagomba- icyo nshikiriza ahubwo yego shikiriza yego je ndashaka kuba- kuvuga gituma bariko baravuga ngo ngo urukundo ngo mbega mubona rukwiye muba- mugwaruka yego wokwira gute kandi ubona uwuri imbere yawe agukuri ariwe ariko aragutoteza nawe uri umwana ariwe yokurevye eh wumva wogira urukundo gute ubwo nibo bari kuduha akarorero none abaduha akarorero nibo bariko baraturya wewe wewe rero usa n'u- n'u- n'uwunganiye eh, François mushingantahe François Basa jeni no niko ndunganira ko ndumvye ariko aravuga yego
Eh, bategerezwa kuduha akarorero keza iyo umuvyeyi agwaye akarorero keza utegereza kumukurikira neza nawe ukura neza niyo mu gihe rero bariko batwereka akarorero kabi kandi ari twebwe ejo tuzobazwa igihugu eh tutegerezwa kugira guca dukura nk'ibinyamaswa Ego ura, ura, urakoze urakoze cyane ku kuri kuri ico- kuri kuri iyo ntererano yawe ariko nagira ngaruke kuri kuri France none ga François none ha, ugwaruka n- nta bantu ah, nta bantu beza mu gihugu bakiriho ugwaruka goshobora kwisunga kugira ngo ru- rufate imigenzo myiza none kubera iki bafata i- bibi kandi hariho nziko hariho na vyiza bishobora kuba bikorwa ego abantu beza nokubwira bariho eh n'ikimenyamenya umuntu wa mbere dukwiriza kwisunga ni yezu kirisitu we he, yatweretse akarorero yego kanatsinda ni we nzira ukuri n'ubuzima dukwirizwa kwisunga yego abari kwisi nabo abo abo tutubana uyu munsi
Eh, iyo uvuze uti none nta bandi bahari ko bisunga ibibi gusa eh
nogerageza kukwishura nkaba ndakubwira yuko hajya ikibano nicyo kibi uyu mwana aho akuriye Mm.
iyo ahakuriye nk'ahantu badasenga Yego.
batubaha imico n'imigenzo y'igihugu iyo akuriye ahantu babesha biba bica ni ukuvuga yuko biramugora kugira ngo nawe afate inzira nziza yego kuko aho hantu aba akuriye hatameze neza nawe araheza akajuragirika Mm.
nicyo gituma turi ko turatera akamo yego
kugira ngo ubwo rwaruka aho ariho hose rutwumva rwumve ko umwe wese yirabe aho yataye kugira ngo agerageze gusubiza ibintu ku murongo Ego ivyo twohe ivyo twoheza tukabigaruka ko o, mu mu mu turiko turasozera ikiganiro ariko nagira mfata umutumire yitwa Jean de Dieu mwiriwe Jean de Dieu Ego mwiriwe Jean de Dieu ndabumva Ego shikiriza Mwiriwe.
shikiriza ushaka gushikiriza umva papa aje kuvuga ati kungene bari babayeho kera Eh, inde rwa kera n'ubu si cyo kimwe Ego nibyo yabivuze kuko ibyo twakuze tubona Ego twebwebwe z'uno munsi turatahura icyiza n'ikibi Eh, ufise imyaka ingahe ga ga, ga Jean de Dieu je mfite imyaka mirongo ibiri n'itanu Ego icyo nsaba rero ni iki gikurikira Ego ni uko abategetsi bobanza bakaraba eh kazoza kugwaruka mm bagakubitiza aga- akajisho hirya no hino mm ndetse bakaraba burya imana yaduhaye igihugu cyiza uburundi bwiza n'amakungu burya ara- aradutangarira nicyo gituma batumiriwe kurondera icyokiza uburundi icyo buteza imbere natwe rwaruka turimo Eh, ariko ariko none ga ga- Jean de Dieu nda- nda- ndakubaza ikibazo Eh, none wewe ko ufite imyaka mirongo ibi- mirongo ibiri n'itanu usa n'umaze kumenya icyatsi n'urone ko babivuga mu kirundi none uwoza akakubwira ati eh, fata umubanyi wawe umugirire nabi cyangwa ufate eh, mugenzi wawe umu- umu- umu- umu- umu- umu- umutere ibuye cyangwa u- u- umukorere ibintu bibi wo- ntiwo- wo- ntiwo banza kwiyumvira woca uraba uwo muntu woca ukwirikira uwo muntu abigutumiye we na- nta- ntiwo banza gukoresha ubwenge bwawe ngo urabe igi- igi- igikenewe n'ikidakenewe Eh, uru- urumva uno munsi rero urwaruka niyo mana tugira bw'uno munsi ubu turatahura nicyo bituma abarundi dutumiriwe kubaka igihugu ni ukuri kandi bahereye kuri twebwe urwaruka abategetsi n'ibicare batore baje hamwe ntibaraba inyungu z'urya n'uriya barabe ba- bahuze imitima ego bazira urwanko ni ukuri natwe Mm.
nta kindi dushaka Tu- turaje inshinga no kubasengera n'ukuri ego urakoze urakoze kubasabira kugira imana ego mu kurangiza ego kugira imana nukuri ibashoboze kandi kugira ibyiza imana izobaronsa natwe bidushikirire hamurabe ko igihugu kidatera imbere cyo Ura- kanasaba murakoze urakoze cyane nagira nibutse abadukwirikira ko bariko barakwirikira iradiyo ijwi rya amerika abashaka kutwandikira ku- kuri whatsapp inimero ni amajana abiri na kabiri amajana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icenda n'icenda mirongo itatu na rimwe utwandikira na amajana abiri na mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo itanu na gatanu mirongo itanu na gatandatu ubusa ubusa ubusa nagira ngaruke rero ku mutumire wacu uh, professeur uh, ndayisaba uh, twari ko turavuga mm, ibintu byerekeye ne- ne- ne- ne- ni- ni- ni- ni- n'ico umwana akura asonera akunara- akura araba akora yisunga I- ibyo bintu wumvirije aba- aba- abatumire bariko baravuga urumva ko bavuga neza yuko ata ata- ata- ibyo babona ata- atakiwubaka na kimwe kirimwo none i- ibyo ni ibyo none nta nta bantu bariho bakora ibindi byiza byo bubaka ni kubera iki bafata ibitari byo bagafata inzira mbi aho gufata inzira nziza
njyana kuri icyo nashaka gushyikiriza ibyiyumviro bibiri icyiyumviro cya mbere ni uko kenshi na kenshi hari aho twibaza ngo eh, ni kenshi niko babivuga ngo ngo kera ngo mwabana bari bafite indero ngo kera byagenda neza none ubu byaratitutse hajya mu nta- mugani baba wundi ati gusesangura wasesangura no mu ndero ya kera hariho ah, ah, amakosa ibintu byi- byakorwa utariko hakaba n'ibindi umuntu yokenguruka nicyo kimwe n'uwo hanyuma iki cyumviro gira kabiri nagomba gushikiriza ni uko imana yose tugira ni uko aba bana je niko ndabibona Yego.
aba bana b'ubu urwaruka bw'ubu ngira ngo nibaza ko baba bashobora kuba baciye n'ubwe alo
bafise bafise ba- uru- urabona baregwa n'ingero nyinshi baregwa n'ibintu byinshi yego baregwa mu ishuri bakaregwa muhira bakaregwa ku bu- n'abategetsi batwara igihugu bakaregwa n'amadini yego bakaregwa na- ni- n'ibi by'amareresi bya televiziyo baraba bakaregwa n'ibi na mikunda bya facebook bya twitter yego ibyo byose bituma erega baca ubwenge kuturusha ni- ni- nico je nashaka ku- gushimikirako cane Ah, nizera rero yuko u- u- i- ibyo byose uko bibacisha ubwenge ariko bashobora kugira bati icyiza jewe ninda gutora kugira mbane neza na mugenzi wanje ni iki kuko eh, ngira ngo budasa hagati yacu nabo nuko kera eh, twagendera ku bintu ngano wabo ndatingendera ku mukono tugendera ku mukono w'ama- twagendera ku mukono w'amategeko eh, Eh, ikira kuba atanzwe n'umuntu akuze gusa cyangwa umuntu w'umutegetsi eh, tukayakurikira uko eh, abubu si cyo kimwe arabanza akiyumvira kubera ibyo byose yabazi mm, ku isi yose imushikira arafise uburyo bukwiye bwo gushobora kwiyumvira yu- a- akavuga ati ibi bintu ba- bambwiye gukora je ndabona yuko ataciza kirimo reka Je ni- niyo niyo ngira ngo uh,
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
reka ndakugaruka ko mu kanya reka twumvirize sitani nawe iciyumviro yaba afise ndaheza ndakugaruke ko mu kanya sitani turi kumwe
Eh, turi kumwe Eh, shikiriza ikiganiro shikiriza ikibazo cawe sitani
halo yego turi kumwe
halo yego sitani ndakumva
nagize mwiriwe mwiriwe neza shikiriza ikibazo cawe
jewe ubwa- ku bwanjye icyo nabona yego
urabona urwaruka rw'ubu Ah,
ruherereye kuva icyenda na gatatu eh,
hariho abagiye baravuka cyangwa bakuze ku- kuva icyenda na gatatu gushyika uyu munsi bagiye bakurira mu ntambara kandi bagiye babona iby'intambara gusa ike kuva muri deni bisenzi naho gushyika uyu munsi twavuga ati tu- tu- turaruta akaruhuko tu- intambara igiye kurangira ibikorwa bigiye kuboneka ubugihe bugiye kuboneka urwaruka rwe mu ibarabara abaharije amashuri baronka akazi ariko byagiye byunyuka gushyika uyu munsi urwaruka rwinshi ruri mu ibarabara nacyo gituma ubona rugenda rwunyuka ruri mu ibarabara gushana n'umunsi imyiyerekano myi- henshi haba ngaha mu gisagara haba mu gihugu hagati uhasanga urwaruka ne- benshi benshi na- n'urwaruka gusa yego nacyo gituma rero nacyo gituma ubona ingorane ziguma ziza zishikira kugwaruka aho kugwaruka bw'uyu munsi rwisubireko rurabe ejo- ejo heza harwo rureke kuguma rusubira inyuma icyiza barabe ke- kazoza kabo babone kazoza kabo ko ari keza cyangwa ari kabi niba basanga ari kabi ba- bavanure n'ibyo ariko barabe ke- keza kazoza keza aho ariko bakurikira kuko uri kubaraba uyu munsi nta kazoza keza kugwaruka kahari atari ingorane zonyine ziriko ziraba umuntu wese aza agakoresha urwaruka umuntu wese akora akoresha urwaruka none turi ko tuvaye turi ko tujya Ura- namwe namwe ura- ura- urakoze ushikirije ikiciyumviro ciza cane eh, sitani reka reka tugaruke kuri ba batumire bacu bagire ico ba- bakunganiye ku- ku- ku- kuri kuri iyo ntererano utanze nagira mbere eh, in- ngaruke ku mushinga ntaye François I- i- iciyumviro uyu mut- uyu munywanyi wacu ashikirije wacumvise François eh, François yego eh wogira ico kivuzeko
yego mumbabarire gato Eh.
inyuma Mm, mvuge ku bijyanye ni- n'amahinda n'amahindagu
yego yagiye araba urwaruka rugenda